Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashimtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa amajjii soddoma bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Walchumaaf oliinsa nagaan soraalaa keetti damtuu biyya sanitti maal dhukkubii haaraa ilaaf dhukkubba koronaa vaayirasi biyya hedduu keessatti mul'achuu jira hagammaa nama dhibbi tokkoof torbaatama caalatti tanaan lubbuudhaan oduu qabnu keessaa tokko.
Barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo Igitaman ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu ga'ee oduudhaa booda dhiyeessina nageenyi lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti paartileen morkattootaa maal jedhu gara boodaa dhiyaata. vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa ka'e irratti illee ogeessa dubbisneerra qophii fayyaa irratti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf soora.
hararii fi harargee bahaa takka warri lafaa jedhutti lagannaan gabayaa kalee jalqaban dhadhaallee ittuun jirti bulchiinsi ammoo fulaa hedduutti halakkisanii namni hujumu ufiitti jira addis chokkoleetti nu erge namoonni nutti.
magaalaa hararitti lagannaan gabaa kaleessa jalqabame irrallee aga tokko itti fufuusaa jiraattonni gabaasaa keenya vo'eetti himanii jiru baankileen tokko tokko banamuu fi tajaajilli taaksii kutaa magaalattii aga tokko keessatti jalqabamuu irraa kan hafe kaan akkuma kaleessaatti cufamee jira manneen hojii mootummaas aga tokko qofatu baname jechuudhaan jiraattonni gabaasaa keenyatti dubbatan itti gaafatamaan biiroo haqaaf nageenyaa naannoo hararii obbo naasir yesuuf garuu wanni hedduun akka fooyya'eetti vo'eetti dubbatan.
naannoo hararitti qaama eenyutu yaamee hin beekamne lagannaa gabayaa godhuudhaan karaa cufuu uummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaa fi kanaan wal qabatee waajjirri mootummaatiis iddoon daldalaatiin baankiin hundi cufamee ture amma immoo har'atti tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenya gabayaa isaatti dhufee wal keessa carraaqataa jira hojiinis biiroo mootummaattis ta'ee qabeenyi baankiinis banaadha hojiirra jira. Qaamni kun uummata keenya keessaafu qotee bulaan harargeedha. Bishaan jarkaana tokko gaaza qarshii dhibba jaha biteeti halkan jimaa obaasaa bulee jimaa kana baati sadi lama gabaarra fidataa sababa lagannaa abbaa hin qabneen eenyu kayaamen hin beekamneen karaa cufame kanaan qabeenyi uummataa kun illee qisaasamee jira. Wanni kun fuulduraa qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaba tarsii moodaane kan biyya geggeessuu qabaniin.
haala walfakkaataadhaan lagannaa magaalalee harargee bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni vi'ootti dubbatanii jiru konkolaachisaan magaalaa dire dhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata gabaasaan vi'oo'ee buufata konkolaataa kan magaalaa dire dhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. namni malaaf tikeetii kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata dhimma kana irratti mootummaarraa deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii harargee ba'aa bilbilaan argachuu yaalee ittiin milkoofnee jira gabaasaan keenya addis jekool.
muummeen ministeera abiyyi ahmed dabaleetiin bulchoota mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii dambidooloota baratan irraa qabaman jedhamu waliin waajjira muummee ministeeraa keessatti wal mari'atan mariitanaa ittaana muummee ministeeraa ministeera nagaa bakka buutota mana maree fi maatiileen keessa jedhan akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii dhabanii eegi aduun dhabaniyyuu bilbilaan wal mari'achaa akka turan dubbatan koreen ijoollee tan barbaaduu jirtu ittaana muummee ministeeraa dammaqoo mokoninitti itti gaafatama ijoolleen qabaman gadi isaan jiran dhabaman tana koree dhaabneetiin jabeessineetiin barbaaduu jirra jechuun dubbata akka jechuun boonni guutuutti waajjira muummee ministeeraa keessa jechuun ijoollee tan halkanii guyyaa waan isaan keessa jiran odeeffannoo ammatti waan tan jennu hin qabnu ammoo halkanii guyyaa barbaaduu jirra jedhu. naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti namni qorsi mataa nama darrees nyaachuun oole jedhan tokko nama shan billaan waraane fixe nama jaammoo mammadeessee jedha poolisiin naannoo Beenishaangul warra tana qarqaarellee jedhanii nama afur shakkiin qabanii naakoor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan kutaa sabquunnamtii fi raabsa ragaalee koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz koomaandar Iisaa Marqanii dargaggoon gocha ajjeechaa suukanneessaa kanaan shakkame magaalaa Asoosaa bakka Arab Safar jedhamutti namoota shan ajjeesee ja'a madeessuusaa dubbatanii jiru. Har'a ganama naannoo sa'aatii lamaaf walakkaa irratti dargaggoon Saifaddiin Abdallaa Muusaa jedhamu jiraattota ganda isaa namoota ta'an irratti sababa yeroodhaaf hin beekamneen albee qabachuudhaan daa'imman umuriin isaanii waggaa ja'a fi waggaa saddeetitti tilmaamaman dargaggoo dhiiraa tokkoo fi shamarran lama haala suukanneessaan albeetii waraanuudhaan lubbuun isaanii darbeera. Dabalataanis dubartoota afurii fi dhiirota lama waliigalaan namoota ja'a haala suukanneessaatiin albeetiin waraanee namoota ja'an kanarra miidhaan cimaa waan ga'eef hospitaala asoosaatti ciisanii yaalamaa jiru. Shakkamaan kun yakka kana raawwatee fiigee miliquuf yaalullee qaama nageenyaatiin qabamee jira. shakkamaanii fi namootni yakka kana wajjiniin raawwataniiru jedhamanii shakkaman yookaan harka keessaa qabu jedhamanii shakkaman afuris to'annoo poolisii jala ooluudhaan qorannaan irratti geggeeffamaa jira jedhan koomaandar Iisaan dargaggoon waggaa digdamii tokkoo kun namoota ajjeeseef madeesse malee albeedhaan harree tokko waraanee ajjeesee jira jedhan koomaandar Iisaa Marqanii yeroo deeggarsa hawaasaaf qaama nageenyaan magaalaa asoosaa bakka arab safar jedhamutti qabamus kiisii isaa keessaa baalli gara malee sammuu namaa doochuu danda'u argamee jira jedhan yakka kanas kan raawwate baala kana fayyadamee ta'uu hin oolu jechuun akka shakkii qaban kan isaan dubbatan shakkamaan yakka kana hundumaa osoo hin raawwatiin maaf qabuun hin danda'amne jedhamanii kan gaafatamaniif bakkicha qaamni nageenyaa kan hin turre ta'uu fi osoo hawaasni eeruu kennee qaama nageenyaatiin hin to'atamne balaa kana caaluyyuu geessisuu danda'a jechuun kan isaan dubbatan yeroo ammaa kanas qabamee hidhamee qorannoon irratti adeemsifamaa jira akkuma qorannoon kun xumurameen bu'aan qorannichaa ifa ta'a jechuun kan isaan dubbatan raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaan vaayirasii dhiyoo dhukkuba haaraa allaaf dhufe. Chaayinaatti mul'ate. Hagammaatti nam dhibbi tokkoof torbaatama caal galaafate. Nam kum torba caal irratti argan. Dhukkubi kun fuula hedduun mul'achuu jira. Akka daayirektarii WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom kalee Beejing Chaayinaa dhaqee jedhetti dhukkubi kun harki sagaltamii sagali Chaayinaa keessatti mul'ate jaatamii saddeet ammoo dhibi kana biyyitti jaatamii saddeet ammoo nama dhibi kanaaf fakkaatu qabu irratti arganii wallaanuutti jiran. Kamkaaniin ammoo chaayinaan godini biyyisii ka vaayirasiin koronaa itti argametti hospitaala gugurdaa lama guyyaa xiqqaa keessa ijaaruuf itti jirti. Hospitaalli chaayinaa cuftinuyyuu namaan guutameetiin waan akka malee jiruu fi nama wal jalaa sasaballisuuf hospitaal ijaaruu jira. Hospitaalli kunin halkaniif guyyaa hojjechuu jirra jedhu ogeeyyooti. Senetiin Ameerikaa hardhallee waan pireezidaanti Tiraampiin himataniif waan jedhaniif falmaniif caqasaa ool achiin duubatti senetiin naqaashii itti yaamuu fi dhibaachuu isaanii murteessi yooyyuu senetiin keessaa nami hedduun pireezidaanti Tiraamp waan himatanirra naqaashii yaamuu malanii jedhe iyyaman yookaan hin hafti. Oduu namaaf qabatan.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. naannoo dambidollootti kanneen iggitaman barattootaaf lammiiwwan kabiroo gadhiisisuuf yaalii godhu cimsee kan itti fufe ta'u mootummaan itiyoophiyaa beeksiseera lakkoofsa barattoota iggitamanii ilaalchisee ragaaleen tamsaafaman sirrii akka hin ta'in aangawoonni sadarkaa olaanaa waajjira muummicha ministeeraarraa ibsa kennan dubbataniiru haalli barattoota kanaa mul'inatti kan hin beeksifamneef sababaan oduu hamtuun waan jiruufi ka jedhullee aangawoonni kun fudhatama dhabsiisan. barattoota yuunivarsiitii naannoo amaaraa dabalee jiraattota naannoo irratti illee gochi wal fakkaatu raawwatamuusaaf haleellaan sun gosa irratti kan hin doofne ta'uu ibsaniiru dhimmi barattoota yuunivarsiitii dambidolloo erga dubbatamuutti ka'e baatilee lama booda yeroo jalqabaaf waajjira muummicha ministeeraatti tuuta oduuf ibsi kennameera itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nugusuu Xilaahuun koomishinara poolisii Indaashaawuu Xaasoof ministeera deettaa saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee turan ibsa sana kan kennan. Aangawoonni kun haala uumame innaa ibsan dogoggora uumame jedhanillee sirreessuu yaalaniiru. Lakkoofsi barattoota iggitamanii kudha torba ka jedhu fakkeenyaaf ragaa dogoggoraati jedhan. Jalqabi odeeffannoo kanaa immoo kan iggitamuu jalaa miliqxe barattuu Azmaraa Shumiyyee yeroo adda addaatti ragaa kennite ta'uu ibsaniiru. sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti yuunivarsiitii Dambidolloo irraa ka'anii karaa Gambeelaa ba'anii gara Finfinneetti imalaa utuu jiranii ishee firiyoonni ishee kan iggitaman. Ministeerri deettaan saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee akka jedhanitti Azmaraan ka dubbatte lakkoofsi barattootaa guyyaa sana iggitamanii agarsiisa.
በጋምቤላ አድርገን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ስንል
karaa gambeelaa baanee gara finfinneetti imalaa utuu jirru gambeela irraa fageenyi kiiloo meetira soddomaarra bakka argamuu fi suddii bakka jedhamurraa dargaggoonni butanii nu fudhatan anis miliqee maanguddoon tokko na arganii borumtaa gaafa guyyaa digdamii ja'a konkolaataa na ergan jechuudhaan gabaasa kennite eenyufaati isin kan iggitamtan jechuun gaafatamtee isee malee lakkoofsi isheen tuqxe ja'a ture. kana bakka ragaan jirutti dubbatte ee waliin torba yoo ta'an as erga dhuftee booda immoo lakkoofsi isheen dubbatte kudha torbaa jedhan Iggitamuun isaanii ibsamaa kan jiru namoota kudha torba keessaa kudha lama qofti barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo ta'u kutaa galmee yuunivarsiitichaaf ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaan mirkanaa'u aangawoonni kun ibsaniiru. Kana kan ibsan itti gaafatamaa kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilaahuuni.
ከዩኒቨርሲቲው የመረጃ ቋት በአጣራ ነው መሰረት በሚዲያ 17 ናቸው ተብለው የተገለጹትና ጥያቄ የሚቀርቡት galmee ragaa yuunivarsiitii irraa akka adda baafannetti miidiyaadhaan kudha torba jedhamuun kan ibsamanii fi gaaffiin kan irratti dhiyaataa jiru keessaa kudha lama yuunivarsiiticha keessatti galmaa'anii barnoota irra kan turan ta'uu isaaniif shan immoo akka barataatti maqaan isaanii kan hin jiraanne waan ta'eef shanan kun dhabaman taanaan lammiiwwan waan ta'aniif kan nuti dhaabbanneef barattoota qofaaf utuu hin taane uummata keenya maraaf waan ta'eef ijoollee kana dabalatee qulqulleeffamaa akka jiru ta'uu ibsuu feenaa jedhan. dhiyeenya immoo barattoonni yuunivarsiitii lama gitamuu odeeffannoon ibsu maatiidhaaf naannoo amaaraarraa dhaga'amuusaa obbo Nigusuun itti dabalanii ibsaniiru.
ዩኒቨርሲቲውም ተማሪዎቼ ናቸው ካላቸው በተጨማሪ በየሚዲያው ያልተጠቀሱ ግን ደግሞ ሁለት kana malee maqaan isaanii walumaa gala kan hin tuqamneef yuunivarsiitichi barattoota kooti ka jedhetti dabalee miidiyaalee irratti kan hin tuqamne ijoolleen lama maatii bira hin geenye jedhanii kan iyyatan jiru maqaan isaanii hoogganaa naannoo amaaraarraa dhaqqabee booda kan mirkaneeffachuuf innaa yaalam dhugumayyuu barattoota yuunivarsiitichaati kanaaf jecha maatiin akka mirkaneeffatanittis walumaa gala innaa ilaallu sanas ta'u kana waa'ee barattootaaf lammiiwwanii kudha sagal ta'aniiti ka dubbataa jirru kanaaf jecha barattoota yuunivarsiitii kudha torba jedhame galii kudha sagal keessaa immoo kudha arfan isaanii barattoota kan yuunivarsiiticha biraas dhaaba qormaata biyyoolessaa biraas ragaadhaan qulqulleeffanneerra hanga yoona maatiiwwan kudhan ijoolleen keenya nu biran geenyee jedhanii iyyatanii ragaan qulqullaa jiraa hojiinis hojjetamaa jiraa jedhan. iggitisuun lammiiwwan naannoo irrattis raawwatamaa jiraachuutti gaafatamaan kutaa pireesii kun beeksaniiru waajjira muummicha ministeeraas haa ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kabroon iggitamuu barattootaaf lammiiwwan kabroo gama laaleen tuuta oduuf ibsa ennaa kennan kun isa jalqabaati. ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haala yeroof nageenya oromiyaa lixaaf kibbaa ilaalchisuun paartileen morkattootaa oromoo raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada kennaniiru haalli amma ta'aa jiru yoo hatattamaan furmaatan arganne biyyattiif rakkoof saaxilaa jedhaniiru tsaayidaam gabaase.
Uummanni kallattii lixa Oromiyaatiin jiru erga tajaajilli intarneetii irraa citee guyyoota 28 lakkoofseera. Namoonni hedduunis dhimma kanarratti karaa miidiyaalee hawaasaa qeeqa isaanii ibsachaa jiru. dhimma kanaa fi fuuldureen uummata kanaa maal ta'a furmaannoo waan jedhuu fi akkasumas dhimmoota wayitaawaa irratti raadiyoon sagalee ameerikaa oromoo obbo Mulaatu gammachuu jedhanitti haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadha.
Dhina guddaadha kan nutti dhaga'amu sabi keenya sabi Wallaggaa, Gujii, Booranaa warri jiran kun hundumtuu amma immoo horros intarneetiin irraa citeera walqunnamtiin jiru baay'ee rakkisaadha. Kana keessatti sabi kun waan inni irra jiru hin beekamu. Akkuma jirutti raayyaan ittisa biyyaadhaa itti bobba'ee jira. Namni bahee hin galu. Lubbuun namaa jiraaf hin jiru isaayyuu quba hin qabnu. Kanaaf baay'ee dhiphanna baay'ee nu dhiphisaa warri addanaati maatii qabanii achi maatii qabanii gargar ba'aniiru. Kanaatiif maalirra akka inni jiru hubachuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Yeroo dhiphinaati kun amma kan keessa jiru dhiphina guddaadha. Sabi kuni kanaatiif biyya lafaatti iyyuun hin barbaachisa. Sabi keenya iddoo adda addaa warri jiranii. Mootummaa adda addaattis lafa jiranitti mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii garatti nagaan bu'ee gara seechiitti tokkummaan argamee sabni kun kana keessaa bahee akkuma saba gara biraadhaa ofii isaatiis jireenya isaa jireenya nagaa akka inni geggeessuu danda'u.
Uummanni oomisha isaa walitti qabachuuf haalli amma jiru danqaatti ta'eera. Beelaan hubamuu danda'a uummanni wallaggaa jennee sodaa qabnaa jedhan obbo Mulaatuun.
Oomisha isaa kana gashachuu hin dandeenye. Biyyi sun biyya bunaati akkuma jirutti biyya midhaaniiti. Midhaan isa qotan keessa gadi ba'anii gashachuun yerootti ulfaataa ta'edha. Namni gadi ba'ee ol deebi'uun rakkoodha. Kanumaas immoo bunas ciratanii gashuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Kana bichaa osoo hin ta'in waggaan dhufu beela guddaan akka inni iddoo sanatti argamudha. Rakkinni dhiphinni kana hin jedhamne yeroo ammaa kana keessatti yeroo jireenyi itti likkii malee hadhaa'ee jiru kana keessatti kana keessatti namni qotee hin gashatu taanaan isa qotee hin sassaabbatu taanaan gadi bahee nagaan hin galu gabaa dhaqee deebi'uun ulfaataa yeroo itti ta'e maal fuudhanii haquuyyuu miti kanaaf wal keessa deemuunis yeroo itti rakkinatti uumeedha amma yeroo ammaatti kominikeeshiniin hundumtuu irraa citeera. maal keessa akka inni jiru baay'ee rakkisaadha kanaatiif nuyi warra karaa adda addaan callume dhanii ta'anii waa'ee waanii waa'ee nageenya namaa fi mirga namaaf warri kanaan irratti bobba'anii hundumti isaanii keessatti qooda fudhatanii abbootiin amantaas karaa adda addaa warri jiran hundumtu kana keessatti qooda fudhatanii saba dhumuudhaaf jedhu kanarratti. karaa adda addaatiin ba'anii kana irratti bobba'anii saba kanaaf sagalee ta'uun akka danda'amu iddoo hundumaatti Oromoonis sabi gara biraanis hundumtuu akka nu duukaa bu'ee nagaan bu'uu akka danda'uu fi kanarratti waamicha goona nuyi karaa keenya jennee haasofna.
Akka paartii koongirensii federaalaa Oromootti waan fala jedhanis barreessaan paartichaa ibsanii jiru. Ji'oottan darban keessa barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo naannoo Amaaraa irraa dhufanii barachaa turan iggitamaniiru jechuudhaan odeeffannoon garaagaraa dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarrattis obbo Mulaatuun waan dubbatan qabu.
Harka mootummaa galaniiru an jedhutu nutti himame. Dubbii himaanii muummee ministeerichaa kan achi jiran kuni obbo Nugusuu Tilaa'oon kan dubbatanii turanii jarri sun eessa jiru warri fudhataman sun eessa jiru jedhu. karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaatti kan adeemaa jiru haadhuma isaa kan nama wallaansisuudha kaleessa immoo gadi ba'anii isaanis iyyuu ganaa dubbiin isaan dhumne ilaalaa jirraa jedhanii qabatamaan ijoolleen kun eessa akka isaan jiranii kan eede kan himee hin jiru biyya ana keessatti waggaa baay'eedha kun namni du'aa nama nama ajjeesu hin beekamu hojiin kun hojii seexanaati malee hojii namni hojjetu miti.
Obbo Mikaa'el Booraan koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Akka isaan jiranitti dhaabni isaanii haalli nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuu eeraniiru. Ammallee furmaata hatattamaa barbaachisaa jechuun dubbatan.
Obsuun callisuun kun daangaa qabaachuu qabaa. Wanti kun taannoo ala bahaa jira. Yaaddoo guddaa qabnaa jennee furmaata waan nutti fakkaatus ibsa baafnee turre. Amma sanaa asis wantichi daranuma hammaataa jira. sadarkaatti waanuma waanuma waan jechaan ibsamuu miti waan balaaleffannaan ibsamuu miti waan barreeffamaan ibsamuu miti wanni gujii fi wallaggatti ta'aa jiru gabaabamatti waan amma dura ta'ee hin beekne jechuu dandeenya waan mootummaan amma duraa godhee hin beekne jechuu dandeenya shanni duguuggaa diinummaa hamaatu ta'aa jira wallaggaa fi gujii irratti wanti ta'aa jiru yoo hatattamaan hin dhaabbatu ta'e. biyyumti kun akka biyyaatti amma akkatti itti fuftee yeroo dheeraa turuu hin dandeessu kan jedhu qabnan kanaaf hatattamaan furmaanni godhamuu qabaa jenneeti amanna nuti maaltu godhamuu qabata jettuu fi hatattamaan lolli dhaabbachuu qaba uummata irraa uummata lolaa jira mootummaan uummata fixaa jira mootummaan hatattamaan uummata jeessu uummata fixuu dhaabuu qaba waraanni mootummaa lolli kun uummatarraa dhaabbachuu qaba uummata kan lolamaa jiru.
Akka hoggansi kun jedhanitti nageenyi fi tasgabbiin dhabuun namoonni hedduun lixa wallaggaarraa godaanaa jiru jechuun ibsan.
Kan biraa kan sadaffaa jireenyi uummata kanaa manca'eera. Uummati kun miidhameera, baqateera, qeessaarraa buqqa'eera, qabeenyi isaa manca'eera. Uummata kana jireenya isaa suphuun irratti hojjetamuu qaba hatattamaan. Uummata baqate bakka deebisuun hatattamaan jalqabamuu qaba.
Haala nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi dhimmoota wayitaawaa irratti gama mootummaatiin paartii badhaadhinarraa yaada fudhachuudhaaf carraaqqiin taasise naaf hin milkoofne. Yeroo itti aanutti yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahidaa Amtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa kan haaraa chaayinaa keessaa ka'e vaayirasiin koronaa jedhamu lubbuu namaa galaafataa jira maalummaa vaayirasii koronaaf dhimmoota hidhata qaban irratti kutaa yuunaayitid isteetsi kataate joorjiyaa atlaantaa keessatti waajjira eegumsa fayyaa konyaaf itti gaafatamaa kutaa dhukkuboota daddarbaa kan ta'an dooktar sintaayyoo badhaanee jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu dooktar sintaayyoo.
Koronaa vaayirasiin gosa hedduudha qaba. Wanni haaraa namarratti dhukkuba fiduun isaa yeroo jalqabaatiif amma waan ta'eef malee vaayirasiin kun ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuunsaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaa wajjin beeladaa adda addaatii wajjin warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabretti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 Nobel Corona Virus baasanii fi Nobel jechi jettu suni haaraa ta'uu isaa agarsiisa. Ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaafi.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiibar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaadhaa fi yoggaa jabaatee namatti jabaate akka hafuura namatti ciccitu fa'aa namatti fida.
Hafuura kutaa.
Hin kukkuta'ee kan amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufee yeroon isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Ammaaf wanni irraa argamu kana namoota naannoo chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi. guyyaa kudha afur jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojiree argatanii achi deebi'anii faa yoo laydaanii fi qufaan shortness of breath hafuura yoo ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuu barbaachisaadha jechuudha.
Gosa baay'ee jira jettanii vaayirasiin kun meeqa ta'u?
Amma ammaatitti egaa kan namarratti dhukkuba fiduudhaan beekaman hanga vaayirasii gosa shaniiti. Koronaa vaayirasummaan kunu waggaa digdamman dabre kana keessatti gosti lama kan biraa. horiirraa simbirroo halkanii faarraa namatti dabruudhaan gosa hamma saddeetii gahaa jira nama kanaa wajjin koronaa vaayirasiin namarratti dhukkuba fidu. Kan ammaan dura 2003 natti fakkaata garuma Eeshiyaa kanarraa dhufe SARS jechaanii turan gaafa san SARS jechuun sivir akkiit respiratorii sindiroom jechuudha. Kan biraa tokko immoo bara kuma lamaaf kudha lama karaa naannoo Saawud Arabiyaa kanarraa kan ka'e Middle Eastern Respiratory Syndrome kan jechaanii turan. Mers isaan lamaan kun bara diigdamman dabre kana keessatti akkuma amma novel koronaa vaayirasiin kun horiirraa namatti dabretti isaanis akkasumatti dhufanii turanii amma rakkoon isaanii ammas tokko hin jiru to'annaa jalas oolanii gaafas amma gaan kan rakkoo ta'ee jiru kan ammaa kana.
Asirratti Dooktar Sintaayyoo namarraa gara namaatti akka inni itti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiidha qilleensaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu of keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafaa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleensaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qofa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti dabra jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa, funyaan kee tuquu dandeessaa, ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessaa jechuudha. Amma ammaatitti gaa kan beekame kana haalli namarraa namatti dabru qufaadhaan nama dhukkuba kanaan qabame biratti dhihaatanii wajjin yeroo dabarsuun bakka namni kun qabate qabatanii san booda immoo of tuqu waan kana kanaan kan hanga ammaatitti namatti dabra dhorku jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'ametti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisii ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisudha. yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaazii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaazittii waraaban kana harkaan ol kaasa. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu. Achii deebinee marii keenya qabannaa funyaan tu'inaa ijoolleen keenya makiinaa san oofti ta'a abbaan warraa yookiin haati warraa dhuftee makiinaa sun nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa walitti dabarsaa deemna jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura yoo danda'ame hamma atleast sakandii soddomiif dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yoo immoo suni kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizer waan jedhaniinitu jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu. Sunis yoo argame dafanii dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirra qulqulleessuun gaariidha natti fakkaata. nama dhukkubni kun qabe faa yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa kudha lamarraa hanga guyyaa kudha afurii keessatti egaa kan namarratti mul'atu hanga namni kun wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanni dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinadhaan baasaan wajji deemu. tiraaspoortiidhaan jechuun haa ta'u haala adda addaatitti namni walitti dhufa akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga intalli kun sirraa wayyaa'u hedduu hedduu barbaachisaadha. Hin danda'amu hin danda'amuun abbaatu murteeffata. Garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qufaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu sun hedduu barbaachisaadha akka jiin suni qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri godhu ni jiraata ta'a waan akka sooffii funyaanii warra ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kun waan harkaan tuqe kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afurii cuccituun kun dadhabsiisu taate dafanii haakima dhaqanii of waldhaanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Fakkeenyaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n akka jedhutti namoota chaayinaa keessa turan gara biyya biyya isaaniitti deebisuun kun tarii vaayirasicha namoonni fudhatanii biyya isaaniitti akka galan gochuun babal'isuu mala sodaa jedhu qaba isin maal jedhu.
Dhuguma naannoo chaayinaatti magaalaa Wuuhaan jedhaniin tokkotti kan dhukkubni amma mul'atee haala guddaadhaan baay'atee mul'achaa jiru. Namoonni achi biiznesaatiis haa dhaqanii galanii yoo mootummaan namoota naannoo sanii fuudhee bakka biraa geessullee ta'e. Egaa dhukkubni kun yoo vaayirasiin si qabee otoo sitti hin mul'atin hanga guyyaa kudha afurii taa'uu dandeessa. Namoonni kun qabaachuun isaanii vaayirasiin kun irra jiraachuun isaanii mallattoon isaa osoo hin mul'atin biyya tokkorraa biyya biraa dhaquu danda'an jechuudha. Biyya tokkorraa biyya biraatti geessuun kun chaayinaa keessatti kan jiraatu yoo ta'e kun biyya tokkorraa biyya tokkotti haala salphaadhaan dhukkubni kun deemu godha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qabaa?
Hamma hin qufaa'initti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo layidaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atileen galata argadhu jaalladha.
Ajala mataa duur deebee isanitti hima. Hararii fi harargee bahaa takka warri lafaa jedhutti lagannaa gabayaa kalee jalqaban har'allee ittuma jirte bulchiinsi immoo fulaa hedduutam lagannaan hin jirtu namii hujuma ofiitti jira. Muummee ministeera Abiyyi Ahmed dabalee bulchootiin mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii Dambidooloo baratan irraa qabaman jedhaniitiin waliin waajjira muummee ministeeraa keessatti wal mari'atanii marii isaanii irratti bulchoota gargaraatiif ministeerota keejjira waan agamma waan hojjechuu jiran walti mane. Koronaa vaayirasii dhukkuba haaraa dhiyoo laaf dhufe chaayinaatti mul'ate. Hagammaatti nam dhibbi tokkoof torbaatama caalaa galaafate nam kum torba caalaa irratti argan. Dhukkubi kun fuula hedduun mul'achuu jira. Harki sagaltamii sagalee ammoo chaayinaa keessa. Gamkaaniin ammoo chaayinaan godina biyyisii kan vaayirasii kan keessatti arganitti hospitaalii guutamee waan tuttubameef hospitaal haaraa lama ariitiin halkaniif guyyaa ijaaruu jirti. Hospitaal kana guyyaa tokko lama yookaan sadii keessatti fixuuf waan hedduun hojjechuutti jiran. senetiin ameerikaa irra waan pirezidaanti tiraampiin himataniif waan ittiin jedhaniif falmaniif caqasa oole achiin duubatti senetiin naqaashii itti yaamuuf dhibaachuu isaanii irratti mirkaneessuuf yaa'uutti jirani tanuma keessa jiran hagammaatti tanuma irra oolan mataan oduu kanuma nagaan bulaan soraa lafeeti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,40 meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
voice of a man.